ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa murisanga ikiganiro mutegurirwa kanamugezwaho nanjye venuste nshimiyimana ikiganiro agasaro kaburaga cy'uyu munsi gihuriranye n'iminsi mikuru ya noheli no kurangiza umwaka turishimira umubyeyi ugiye guhura n'umwana yabyaye dore hashize imyaka makumyabiri n'irindwi ariko bakaba bari batarabonana turakira umubyeyi waburiye umwana we mu rwanda muri mirongo cyenda na kane atwawe n'undi mubyeyi ngo wavugaga ko yiboneye umwana yari agiye kurera ndakira umwana uvuga ibigwi se wamubyaye agaterwa ishema no kuba ishami yashibutse iki kiganiro ngituye abana bose b'imfubyi ngituye ababyeyi babareze ngituye abagira neza babarimo imitima mbatuye imana
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicika intege shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona
hashize imyaka makumyabiri n'itandatu inkambi z'impunzi z'abanyarwanda muri repubulika ya demokarasi ya kongo zishenywe dushingiye ku bitabo n'inyandiko zitandukanye z'abariraye ndetse n'izakozwe n'imiryango mpuzamahanga zihuriza ku ngingo imwe mu isenya ry'izo nkambi abantu barishwe abandi bakwiye imishwaro baratatana ababyeyi baburana n'abana muri abo harimo nyandwi Pierre Claver hatuye mu karere ka kamonyi umurenge wa rukoma akagari kataba umudugudu wa bukokora arashaka abavandimwe be babiri mu kiganiro nzamimo no kurangisha abavandimwe banjye twaburanye mu gihe cyo muri congo icyenda na gatandatu icyenda na karindwi
abo bavandimwe bawe ni bande
umwe yitwa shimaka andre undi yitwa shimaka mariko
none mbwira byagenze gute kugira ngo mutandukane ni ukuvuga ngo kiriya gihe mu rwanda habaga jenoside n'intambara twahungiye muri congo ariko tukaba twari dutuye i kigali muri komine rubungo umurenge gasogi sekitire ya gasogi serire yari gashure intambara na jenoside bibaye duhungira muri congo twabaga i bukavu tuba mu nkambi yitwa kashusha ariko abavandimwe banjye babaga i bukavu mu mujyi intambara imaze kugera muri congo umuvandimwe wanjye umwe ariwe shimaka andre yarahunze asanga i kashusha undi shimaka mariko we ntabwo yigeze aza ntabwo twamenye uko byagenze kuva icyo gihe hanyuma shimaka andre turahungana kubera intambara yo muri congo tujya twinjira mu mashyamba ya congo dutandukanira aho bitaga ishanje mu kuhatandukanira yarakomeje aragenda bakajya batubwira abantu ngo yaragiye ariko tukaba twagarukiye aho ngaho famiye yindi yari isigaye tugaruka mu rwanda ubwo yari ngewe n'ababyeyi banjye n'abandi bavandimwe banjye papa yitwa shimaka jean damascene we aracyariho mama yitwaga nyirabahinzi agnesi we yapfuye muri mirongo icyenda n'icyenda yishwe n'urupfu rusanzwe abandi bavandimwe banjye bo bariho hari uwo bita mukamazimaka dorote mukamazimaka donata reberaho jean pierre nanjye nyandwi pierre craveri na minani aruberi hamwe n'umubyeyi wacu kuko ari we dusigaranye shimaka jean damascene ubwo rero kuva icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bavandimwe bacu umubyeyi wacu usigaye shimaka jean damascene niwe kubera ko we arakuze cyane afite mu myaka mirongo inani n'indi niwe yarampaye ubwo butumwa cyangwa se uburenganzira bwo kurangisha abavandimwe banjye none se arimo ariko ari na ndereya hari hari umwe utabonye kuva i bukavu hari n'undi mwatandukaniye ishanje na n'ubu kuva wagera mu rwanda nta muntu n'umwe wigeze akubwira ati nabarabutswa aha hari unumvise ko yageze aha n'aha mariko kuva niwe utigeze atugeraho ikashusha we nta makuru ye twongeye kumenya ariko andre we hari abantu batubwira ko bigeze kumubona za tingitingi ngira ngo ariko kuva icyo gihe ubwo nawe nta makuru ye twongeye kumva
none se muri mirongo icyenda na kane mariko yari afite imyaka ingahe andire yari afite imyaka ingahe
muri mirongo icyenda na kane mariko yari afite imyaka makumyabiri n'ibiri andire yari afite imyaka makumyabiri n'ine bari bakuru nta muntu waba wararokokeye tingitingi wigeze ushobora kuvugana nawe ku buryo yashoboraga kuguha amakuru arambuye kuri murumuna wawe
ni ubundi ni bakuru banjye Yego.
njye ni mutoya kuri bo Eh, a- u- hari abaharokokeyeho muri famiye zacu bagarutse nabo batandukanye nk'uko nk'uko twatandukanye nayo kubera intambara ubwo intambara yarabaye igeze aho ngaho tingitingi iyo masasu aravuga batandukana uko nguko ashimaka andire kuva batandukana nabo na- nta yandi makuru ye twongeye kumenya
none urabarangisha hano mu kiganiro agasaro kaburaga wampaye amakuru y'u- y'umuryango wawe abariho ku buryo bashobora kubumva bakabamenya bakaba bakumva yuko Yego.
bariho bari mu rwanda Ah, eh, niba yaba andreya yaba mariko hari umwe muri bo cyangwa se bombi bakumva aho baba bari ah, ni iki Eh.
ushaka kubabwira uhereye ku ku byo wibuka nubwo bwose mutabanaga ah, ba- babaga i bukavu wowe uri mu nkambi ariko naho umwe akugiriyeho hari icyo wibuka wasigaranye hari icyo ushaka kubabwira muri kano kanya n'icyatumye umubyeyi wawe akubwira ati genda ubashakishe niki ushaka kubabwira icyo nashaka kubabwira ni uko rwose nk'uko navuze abo bavandimwe bacu bari bariho ni umubyeyi wacu baramutse batwumva turabatashya cyane turabakumbuye icyo twifuza ni uko batumenyesha aho bari byaba na byiza bakaba baza mu rwanda kuko ni amahoro nta kibazo
nyandwi Pierre Claver urakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga u- ushakisha abavandimwe bawe Andrea na Mariko Shima kandi ndizera yuko bakumvise Ah, iki ni ikiganiro eh, gitambuka muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'umwaka mushya nkwifurize kurangiza u- umwaka neza eh, n'uzaza Yego.
uzawugiremo amahoro menshi murakoze cyane venuste ndabashimiye cyane kandi mbashimira ko mwateguye kino kiganiro mu by'ukuri ntacyo nabona nabashimira imana ibahe umugisha murakoze cyane urakoze cyane nawe igira amahoro
agasaro kaburaga
inkundi imfura safi arifuza kumenya amakuru ya mushiki we bavukana witwa murekatete munyana wabaye imfubyi ku mezi atandatu uyu murekatete ageze ku mezi umunani yatwawe n'ababikira bamujyana mu kigo cy'imfubyi cya masaka aho yaje kuvanwa ajyanwa mu birigi muri mirongo icyenda na kane inkundi imfura atuye mu karere ka gicumbi umurenge wa byumba akagari ka nyakabungo umudugudu wa rugaragara ndarangisha mushiki wanjye witwa murekatete munyana twatandukanye njye nabaga nabaga kwa masenge we ava kwa nyirakuru n'abana na nyina kwa nyirakuru hanyuma bigenda gute rero hanyuma mama we yaje gupfa umwana asigarana na nyirakuru nyirakuru arangiye ubwo abagira neza abandi baramukamurika bamumujyane kubera ko atabashije kumurera baba bari kumumurera nuko bamujyana gutya abo bagira neza ni bande abagira neza bo bazungu babiri nibo bamujyanye
abo babiri gise bamenyaniye he ninde wabahuje umuntu waje kuba bamwereka yari burugumesitiri wari uretwaga bagakure
burugumesitiri niwe wabazanye ibi niwe wabazanye
abazana mu rugo
aya yabazanye ahantu bari bari mu ruhu- mu ruhu- mu buhungiro mu buhungiro hari aho ngaho igihumba yego
nuko arangije ara- arabwira ati mukecuru rero ngo umwana wawe ntabwo umushoboye ngo reka tumutange agende bajye kumurera kubera ko hasi nta bushobozi yari afite bwo kumurera kuko nyina yari amaze gupfa none aho hari impunzi mu nkambi hari abantu bo- benshi bari bakeneye imfashanyo Ah, abari bafite abana bose barababatse babaha abazungu bajya kubarera cyangwa se ba- bakurikizaga iki bahitamo abo bana
ikintu bakurikizaga bakurikizaga ko umuntu yabaga nta bushobozi afite bagahita bamujyana umwana none se ab- bamuvanye muri iyo nkambi bamujyanye he bahise bamujyana mu bubirigi yanyuze he byagenze gute babavana muri iyo nkambi bahita babageza baberekeza i masaka mu kigo cy'i masaka bava i masaka baberekeza mu Bubiligi intambara ibaye intambara ihari isorezwa bahita babajyana mu Bubiligi ubu barimo kubahungisha
none muri mirongo cyenda na kane murekatete yari afite imyaka ingahe
yari afite amezi umunani
yari afite amezi umunani yari akiri uruhinja
yari none akiri uruhinja ari muto cyane none kuva yagera mu bubirigi hari ayandi makuru mwigeze mumenya uwo burugumesitiri hari icyo yigeze ababwira byagenze gute Eh, ariko bajya kuba yagera mu Bubiligi nta yandi makuru twigeze twongera gufata nta kintu yigeze atubwira nanone ni ukuvuga ko ubu ngubu ntabwo muzi niba ariho ntimuzi niba yarakuze niba yarabyaye nta kintu muzi muri make Mm. Eh, muri make nta kintu gito tuziho na gake Ba- kuba yaba ariho ntabwo tubizi kuba atakiriho nabyo ntabwo tuzi kugeza ubu ngubu none se niki kikubwira ko yagiye mu bubirigi
ni uko uwo mukecuru ariwe uwo mukecuru ariwe nyogokuru ariwe watubwiye ko ari bamujyanye ariwe bamujyanye tugiye no kubaza aho ngaho i kigali masaka baba bamugara abajyanye kuko hari n'undi mugabo bari bajyanye umwana we yari yaje kwitaba imana n'umwana we ataramubona baravuga ngo bamujya- ngo babajyanye ahari we yari ahari baburira indege babajyana
ariko se icyo nibaza aho bari mu nkambi yego aho bari mu nkambi eh, haje ababirigi baherekejwe na burugumesitiri eh, bashaka umwana eh, uwo mwana aho kujyana n'ababirigi ajya i masaka abo babirigi byagenze gute Ba- bahereye he byagenze gute
abo bigi kuva byaje kugenda bo Hmm.
baramufashe barabafashe ari- ari abana benshi bafatira imodoka barabajya babajyana aho ngaho i kigali i masaka bara- abari aho basa- kuba bari baje babacumbi bariho babaga ari abana benshi intambara ije gutera irangi imaze kuba imaze kuba ndende mbese imaze guhindura isura nibwo bakoze iki nibwo bahita babafata barabajyana
muri make abana bavanwaga mu nkambi bakajyanwa i masaka bakaba bariho bava boherezwa mu bihugu ibi n'ibi bashakirwa ababyeyi babarera ibi niko byagenze
i Masaka ayo makuru wahakuye ni amakuru wabonye nyuma y'intambara eh, wayaguhaye n'indi
amakuru nafa- amakuru nayabonye yamenye nyuma y'intambara kuko nanjye nayo nyiri mutoya ndi umwaka kuko niwe wankurikiraga yego
ndumva ko niwo nyogokuru niwe wambwira ayo makuru ahantu babajyanye birangiye nanone n'umugabo bari baturanye niwe yaje nawe kubitubwira neza byose ko yaje gupfa Mm.
birangira tutabashe kongera kume- kumenya amakuru y'umweru
nkundi fura niba mu ushiki wawe munyana akiriho eh, niba ari mu bana bavuye i masaka muri mirongo cyenda na kane ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa kane yaba ari mu bufaransa cyangwa se mu birigi aho ari tuzahamenya Ah, ndahamya nkomeje yuko eh, niba akiriho tuzamenya amakuru ye nkazashimishwa no ku guhuza nawe abo bana aho bari bamwe na bamwe eh, eh, kuva ikiganiro Yego.
agasaro ka buraga cyatangira twagerageje kumenya aho baherereye eh, ku buryo rero nzashakiraho hanyuma nzakubwira hagati aho ah, ni iki ni igihe cyo kurangiza umwaka iki ni igihe cy'iminsi mikuru eh, ya noheri eh, nagira ngo eh, mbere y'uko nkwifuriza nkubaze nubwo bwose mushiki wawe ashobora kuba avuga indimi z'amahanga ariko ururimi rw'urukundo rwumvikana kenshi kandi rukumvikana neza ni iki wumva ushaka kubwira murekatete Eh, mubimubwire mu kinyarwanda urukundo ntirugira ururimi rurumvikana muri zose Nam, icyo nashaka kumu- icyo namubwira yego namubwira ko yazaza namubwira ko icyo mwifuriza mbere ndifuriza amahirwe ni kuba yagaruka mu rwanda tuka- tukabonana wenda nkaza- nkazapfa wenda mu- nubwo nahita mpfa wenda ariko mubonye gusa Oh.
nkamugera akamenya ko afite afite umuvandimwe kuko mpore nacyo mpore byamushimishije mpore cyane ntugapfe uzamubona yego Ah, murakoze
Mm.
kuko mfite inkingi ikomeye cyane kuba mfite mushiki wanjye nkaba namu- namubona kuko dore ko na mama wacu yapfuye na papa wacu akaba adahari Mm.
kuko njye mfite- bafite agahinda kenshi cyane kuba ndi kuba mpagaze ngenyine
birumvikana ndahamya ko nawe eh, atazi amakuru ko nawe ahora yibaza ah, aho yaturutse niba afite abavandimwe um, ni ugukomeza ugategereza wizeye nagira ngo rero uh, nkwifurize kimwe n'abandi mushaka abavandimwe banyu munyuze hano mu kiganiro agasaro kaburaga ariko cyane cyane we by'umwihariko safi nkunda imfura nkwifurize kugira iminsi mikuru myiza ya noheli kandi uyu mwaka dutangiye uzakubere uw'amata n'ubuki Ah, murakoze namwe tuzawusangire kandi ntuzacurye kandi Imana- kandi imana ishimwe kuba tunavuganye urakoze nanjye biranshimishije ngaho rero ugira amahoro
agasaro kaburaga
kamiye bagerageza amaze imyaka makumyabiri n'irindwi atandukanye na mukuru we batandukaniye muri kongo atuye mu karere ka gasabo mu murenge wa kacyiru akagari ka kamutwa umudugudu wa kigugu nanuze mukuru wanjye icyenda gatanu Eh, twabanaga muri congo noneho mu guhunga duhungutse turatandukana kuva igihe ntabwo ndamubona ariko kuko ari mukuru ndibaza ko rwocetse yaba akiriho ariko sinamenya aderesi cy'ahantu yaba ari kandi n'ibyo ngibyo byose nta cyaha yaba yarakoze mu rwanda kubera ko yari umuntu yari umuntu w'umusukuti nta bintu byo kujya mu mu rwanda yagiyemo twaburanye icyo gihe kugeza n'isaha nategaye ndipfubyi wenyine yenda kuba yaba akiriho ariko naragerageje kugira ngo mbone aderese za gataro kabuze mbora aderese ukuntu nabigenza ngiye kubona umuvandimwe wanjye mushiki wanjye w'umudamu arangaragara bimbariza none nimba munerefone rwose murakoze
none uwo mukuru wawe mwatandukanye yitwa nde
yitwa kamare muri christian
kamari
kamari rene christian
none muri mirongo icyenda na kane urambwira ko yari umusukuti muri mirongo icyenda na kane urambwira ko yari umusukuti yari umusukuti hehe yari ari mu yihe unite impamvu gutwara umusukuti yari umujene nyine muri karitsiye ntabwo yagiye mu bintu by'intambara no kuba wenda yara- yarahunze ni ukubera yagiye ari kadogo nyine ari umukarapu mu bya kera twajyaga gufata umuceri mu basirikare umuntu akazura amazi noneho turishyiga nyine guhunga bi- bahunga yaraye mu kigo nyine ubwo bara- barahungana nyine barajyana nanjye niko nagiye nanjye nagiye kwa nyine ni uko byagiye none mbere y'intambara mwari mutuye hehe twari tuye kacyiru aho tuba ubungubu nyine none abasirikare bajyanye bari ba-
abasirikare bajyanye bari abajandarume bagara kacyiru nyine aha ngaha hari polisi ariko ibyo ngibyo ntabwo yagiye ntabwo yabikomeje kuko yageze mu nkambi aba umuturage usanzwe usanzwe pe rero nyine mu kugaruka nibwo twaburanye eh, twabanaga nanjye mu ihema rimwe i gatare ni uko rero twakadukaniye twaburaniye
none niba wibuka byagenze gute kugira ngo abantu mwari mu ihema rimwe eh, bikubite mutandukane mutabwiranye aho munyuze eh, twibutse uko ubyibuka byagenze gute muri iryo joro cyangwa se kuri icyo gicamunsi cyangwa muri icyo gitondo Eh, yego murakoze byari byari nk'ijoro oh, noneho mu ma saa kumi ya mu gitondo nibwo yambwiye ngo nkomeze imbere ate hari imyenda yampaye yiwe mu gakapu ndayikomezanya yari afite akana gatoya k'umuturanyi gato cyane kari kari kumugora kugira ngo nda- aratanga imbere kuva iyo- kuva uwo munsi rwose ukoye kubonana ni- ni- iki gitondo ndetse mu gitondo mu- mu rukera rw'ibirukanira iyo bahise nkomeza nshaka bita za tongo za rubare ubwo nawe sinzi inzira yaciyemo naje naje nanjye nyuma kubona bibutse aho bitaga imugunga nuko ubwo ngeze nyine imugunga nca kurinamira ku gisenyi nshobora rusorinara ku gisenyi mu ruhengeri niko byageze tugeze ka kibuno usanga papa papa yarapfuye mukuru wanjye ntabwo nongeye kubona icyo gihe
mu bantu bari barahungiye muri iyo nkambi ya katare abahungutse abari mu rwanda eh, nta wigeze akubwira ko yamuciye iryera
yewe nagiye gusubiyeho ku ruhango butare nawe usanga yitabye imana noneho mama wacu anyereka urupapuro ya- yarikiye mu- nyogokuru wanjye ariko urupapuro nyine rwari rwaratibanganye ariho amagambo ngo uzasuhuze papa ngo murumuna wanjye kamiri Eh, ayo niyo makuru yonyine mbere ni ukuvuga ko byari muri mirongo icyenda n'icyenda ni urupapuro rurabonye ariko ntabwo nakubeshya ngo aherereye ahangaha aherereye ahangaha wapi kandi n'uwo muntu urupapuro warufashe ntabwo twabashije kuvugana kuko ntabwo namusanga ari umukobwa wiwe ibyo byose iyo ni inkuru nziza kuba muri mirongo icyenda n'icyenda yarashoboye kubaha amakuru ye akababwira ko ariho kandi abaza amakuru yanyu ntabwo yatubwiye aderesi ahantu ari iyo rwose arakubeshye ntabwo mukuru wanjye ntabwo muheruka n'urwo rupapuro ntabwo nakunda kubera rwo yarwaye kuko yaba yaba akiriho na aba yara- yarashatse nanjye ariko noneho ngiye kubera ko yari umuntu wari warize cyane yarayirangije yari azi ubwenge ntabwo yaba ntabwo yaba ari ahangaha hafi nagira ariko nanjye umufasha nabasaba ni ukumfasha mukamfasha mukashakira ishimwe yego nicyo tubereye hano mu kiganiro agasaro ka buraga ni ukubahuza mwese n'abanyu mushaka uyu mukuru wabirumvikana uramukunda uheruka ku gapapuro yanditse abaza amakuru yawe Eh, muri kano kanya niba twumva aho yaba ari hose mubwira amakuru y'i rwanda umubwire n'ikikuri ku mutima Eh, amakuru ahantu yose yaba yumva mukuru wanjye kamari rwose ndamusuhuza u rwanda iwacu ni amahoro eh, urugo papa wanjye yarapfuye ariko nanjye narubatse naranashatse mfite abana batatu ubu ngubu hano ni papa rwose kamari mukuru wanjye ahantu hose yaba ari n'umuntu wese umuzi yaba yaba azi ahantu ari rwose yamubwira ko turi amahoro mu rwanda nta kibazo tumeze neza turajya turabyarama muri make ba data bacu bose babandi ba karori ba yohana bamusaba rwose barapfuye na data bacu n'umwe usigaye ndaguhumuriza ko kamari rwose nta kibazo kandi nawe aho uri hose imana ikunze gusa uzaraze mu rugo nta kibazo rwose muramwiteguye buri munsi kandi arukumbuye murakoze
ndizera yuko kamade akumvise we kamade bagerageza uri mu karere ka gasabo mu kiganiro agasaro ka buraga nagira ngo ngushimire kuba waje mu kiganiro kandi mbonereho kukwifuriza kugira iminsi mikuru myiza yo kurangiza umwaka noheli Eh, ndizera yuko yakubereye nzima izakubera nzima uzagire kandi n'umwaka mwiza uyu mwaka dutangiye uzakubere uw'amahoro menshi yego ndabashimishije abanyamerika namwe mujye mubora rwose murakoze umwaka namwe mushyashya kandi mwiza muzagire mubyiza ibiganiro muduha biradushimisha rwose imana ijye ibarinda n'ibyamerika imana rwose ibaba hafi ibahe iminsi myinshi yo kubaho bongerere na garanti y'akazi kubera imana niyo yonyine bitanga murakoze cyane ndagushimiye gira amahoro amahoro y'imana
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicika intege ye shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe muzakabona
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga marita mukantabana atuye mu karere ka kicukiro mu murenge wa kigarama akagari ka nyarurama mudugudu wa twishorezo arashaka umwana we baburaniye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane iyi ni inkuru ndende y'iki kiganiro ni inkuru ya buri mubyeyi wabuze umwana amuciye mu myanya y'intoki mu bihe by'amage bise kuva twafungiye kuri radiyo y'ijwi rya amerika kumva abana abantu bagenda babona ababyeyi babo n'ababyeyi babona abana babo nuko ubwo rero nanjye bikantera mosiyo y'ibyishimo no- ndetse bivanze n'umubabaro avuga ntihari wenda kandi mbonye ukuntu navuga navuga amazina y'umwana nabuze hari nazamubona kuko arashakishije ndamubura
ni umwana wawe wabu- wabuze
Eh, ni umwana w'umuhungu nabuze
uwo mwana wamubuze ryari yitwa nde
yitwaga Shi- yitwaga uwiringiye imana jean pierre ariko akenshi bak- bakundaga kumwita peti none se kugira ngo muburane byagenze gute kugira ngo tuburane mu ntambara ya jenoside ya icyenda na kane twaje guhunga kuva ahantu hitwaga nyine aho ngaho muri mu kagari mu mudugudu wa sikisheri turagenda tugeze ahantu hakurya ya nyamirambo bita i nyakabanda baratubaza ngo mufunze iki baravuga ngo nitwinjire hano hari bariyeri twinjiramo iyo batwinjiza aho ngaho muri icyo gipangu nacyo cyarimo umuntu nawe uyu bashakaga kwita n'abana be Hmm.
noneho rero badushyira mu kizingora hari mu nzu ntari ikizu kinini kitari cyuzura neza baducumbikira ariko imana niho yaturindiye noneho rero tukumva barimo baravuga bati nta muntu wica inyamaswa irungiye aho hantu irungiye mu rugo rw'umuntu twari imiryango ibiri urumva ndakumva twari imiryango ibiri ndi kumwe n'abana banjye ba- bose umwana nari imbereye nyina wabo n'umutware wanjye n'abana banjye Baku- ba- mu- ba- ba- bafite- mushiki we na mu- na basa- na bak- na bakuru be babiri hamazeyo iminsi ubwo noneho tugiye kumva twumva baravuze ngo nabo bantu nyine uwo twasanze ntacyo ba- ba- ba- ntabwo kibari ntabwo baje gupfa imana yabarindiyeho n'abana tuguma aho ngaho ubwo tugiye kumva twumva nko mu gicuku bijya gutya aravuga ngo ngo inkotanyi zafashe igihugu ati ni ubusuku tubona abantu baraje bafite impundu bafite imbunda n'abo b'interahamwe bati nimuze nimusohoke mwese mwunge inkotanyi zafashe igihugu za- zaje ati kandi abantu badasohoka barapfa twanga ubwo nyine twari twarabise ngo turasohoka ngo tujyane ubwo abantu baragiye baragenda tubona dusigaye aho ngaho aho nyakabanda twahise natwe tumenagana kubera ubwoba turagenda tujya ahantu bita inyuma ya mo kigali bita ahantu i karama tugeze i karama amasasu aravuga ari twumva ituza bayavuga abandi ngo barakomeje bakomeza iya ntuze ya bakomeza iya- ku giti cy'inyoni barakomeza baragenda noneho rero tujye twakomeje iya karama turaza gusangayo ama- abantu nta bantu bariyo nabo barahunze ubwo noneho twumva amasasu aravuze ikubita hasi twikubise hasi ubwo ako kanya umu- umukobwa wari umpekeye umwana aba arabuze umugabo n'abana bose turaburana ngo igihe ihumure mbyutse ndarindagira ngenda nirwa umuhinkaga ajya ku- ajyaha ajya ata- atazi ahantu ajya ubwo igihe nagendaga ndimbo kuko nta muntu n'umwe turi kumwe ngiye kubona mbona utwana tubiri tw'inkurikirane twana harimo uwo nguwo eti Bara- baraza mbona bafashe ibitenge ndababwira nti muvuye hehe ati ubu twirutse ati sinzi ukuntu tukubonye abana ubwo nshima imana ndavuga nti abandi bari he ati ntabwo tuzi aho bagiye ubwo twaragiye dukomeza kurindagira aho ngaho nyine karama ubwo noneho inkotanyi ziba- zira- ziratubonye ziraduhamagaye zitereka aho tujya turicara ubwo navuga ngo ni amahirwe icyo gihe twagize ndetse bantera n'abana ibyo kurya bari bafite bari bafite imigati abahanzi noneho ubwo twagendaga nyine tu- tu- tureba mu mazu ngo turebe ko nabo hari aho bihishe aho we na- n'abavandimwe ubwo tubabuze tugumaho n'abandi ubwo icyo gihe baravuze ngo bakigire twimikirimutamwe ubwo bantu twari turi kumwe baravuga ati uyu mubyeyi yifitiye agahinda yiburiye umugabo n'aba- n'abana ntazi aho bagiye nimba bapfuye ntabwo abizi neza ko iyi kigali tugeretse natwe twitugirira kigali iwacu ngenda muri kwa kigali ubwo twaraje umwana ah, mbese ngenda nagendaga mu muhanda ngenda ndeba ubwo nza kuza kubona aho ibintu byacu twabita- babitaye ndavuga ngo igihe byose baguye ahangaha byanze bite." ubwo turaterura dufata ibya- ibyacu turaza tuzana nawe umwana turazana muhekesha agakapu ndabyibuka aha turaza n'amaguru umuhungu abonye unaniwe aravuga ati reka ngufashe arantwaza aha turagenda turaza tugaruka Nina- sinari nzi inzira yanzanye ndahita mubwira nti uwampa nkabona ngeze i nyakabanda iwacu nahamenya turaza tugeze i nyakabanda ariko mwe turi kumwe n'uwo mwana na- n'uwo mushiki we bakurikirana bamwitaga bibi noneho tugeze i nyakabanda turagenda dusanga nta bantu na bake bahari nta n'inyoni noneho tu- tugira ubwoba noneho turatunga ubwo noneho nayo nkiri kumwe n'uwo mwana duhati tugize amahirwe tubona umuntu wambaye imoko ati ko muri guterateramo aho ngaho muragaheye turamubwira tuti twari twa- twahunze tumaze iminsi ihingahe turi i karama niho twahungiye none twagarutse aho twari twarahungiye n'ubundi dusanze nta muntu uhari aravuga ngo abantu bose ntabahari ati birundiye se twambere i Nyamira- i nyamirambo ubwo twaragiye ati nimuze muze mbere usanga rero noneho hari inkambi nini cyane abantu bari mu mazu y'abanye- y'abanyeshuri abandi reka ko bari mu rukiko hari mu mazu usanga y'abantu benshi ariko nza kubona abantu iwacu aho ngaho hakurya ndababaza ngo nta bantu banjye batereka data ubwo twicara aho ngaho natwe ubwo noneho naje kubona umuntu uza kumfasha arambwira ati wigire ubwoba ndabona nta kintu ufite tujya kuzana ibiryo hariya iwacu hakurya rero niho bakura ibiryo n'abantu bari ahabuze mu nta- mu nkambi niho ba- bakura ibiryo dushobora kujyayo Umva, yaradufashije akajya ajya kuzana ibiryo akaza tukatugaburira ubwo nahise nta- ntabona n'abana nabo babuze ababyeyi babiri mbandi kumwe nabo ubwo tubaye aho ngaho muri icyo giti umwana akajya ambaza uwo pepe se iwacu tuzataha ryari ko tuba mu giti ndabamubwira nti tuzataha nuko igihe kigeze cyo gutaha cyo gutaha dusubiye mu rugo niho nagize agahinda karenze nuko noneho ubwo nibera aho ngaho ntekereza aho ababyeyi aba- bande aba umugabo ari n'abana abafite utwana tubiri n'abo bana nabonye babiri b'abakobwa ubwo noneho hari umugore wa nawe bazi ahantu muri etaje w'iwacu naramenye yuko twari duturanye ariko arwaye tukajya tujyana kumusura hepfo yaho tukajya tujyana kumusura noneho ndamubwira ati rero igihe kirageze baravuze ngo tuzatahe uwo mugore arambwira ati ntabwo nzajya ngiye kuzajya interahamwe buriya ziratangira tuzi ndamubwira nti nta nterahamwe zigihariye abantu bajya kuzanayo ibiryo arambwira ati wowe uzaneke neza ntuyaba arimo kutubwira yuko hano bagiye gusenya impande hose tugomba kugenda tukajya iwacu ati ngaho reka gerageze nitegure ati genda witegure uze kunjyana ubwo nari najyanyeyo n'uwo mwana noneho mu gukirira kujya kumu- kumubwira ngo tugende m- mbwira mu bakobwa nti ngaho rero erega abana bamaze gukaraba ngaho nimubasize nimubasize hanyuma tugi- ndaje tugende tujya bicaye aho ngaho ndaje tugende ubwo uwo mwana rero kubura rero yarabaciye aravuga nkurikiye mama aho tu- aho ajya- aho akunda kujya ndahazi abacika gutya mu kugaruka rero twanyuranyemo hari urujya n'uruza abantu bari gutaha abandi bari gufata ndetse bari- bajya gutaha bafataga ibyo kurya bagafata ibishyimbo n'amavuta n'ifu n'igikoma nkeka hafi nimba ari- nimba ari iki n'ifu bafataga nuko ubwo rero naraje tunyuranwamo tunyuranwemo ntageze imisatsi teti ya- yaje n'iteti yabacitse tati yasinyifu yaravuga ngo aho ajya ngo ngo aho ngo araha ubwo mbuze bambuze abantu ba- nimba ari umwana wambaye agakoti k'ubururu buciye bujya gusa n'umweru k'akagofero ati anyuze aha arira ati umugore aramutwaye ntacyo aravuze mu bino mwiganire n'iburire abana uwo mudamu watwaye uwo mudamu wagutwariye umwana akavuga ko nawe yari yarabuze umwana ko agiye kumurera ninde waramumenye bakubwiye uwo ari we
umva nayo ndiho mvuze induru ndira barambwira ngo ni umudamu umutwara sinamumenye icyo gihe rero icyo gihe habuze abana benshi ari ari abi bakarihana akambuka ngo bagiye babiba babajyana hirya abana benshi cyane ku buryo aba aba aba aba- bari bashinzwe umutekano bakomeje gufata mikoro bavuga ati abantu bari- bari kujyana abana umwana umwana wa kanaka bara- baravuga abura umuntu unzane unzanira umwana nanjye kumva nkumva n'abandi barimo baragonga ngo babatwariye abana nuko nanjye namuze uyu muhungu wawe peti bamutwara icyo gihe yari afite imyaka ingahe
yari hafi kwirinda itanu ariko yari afite ine muri make uwamutwaye yamutwariye mu rwanda niba peti ariho ari mu rwanda yakuze atakuza atakubona kandi yari akuze imutandukaniye aho mwari muri kimwe n'abandi babyeyi babuze abana nk'uko ubimbwira icyo gihe uyu munsi niba peti akumva yitwa uwiringimana jean pierre bashobora kuba baramuhinduriye izina ariko niba akumva nk'umubyeyi mubwira ijambo ushaka kumubwira rikuri ku mutima aryumve hanyuma dusoze ikiganiro
ndumva umva komera ihangane Umwana fata wanjye ni- akanya Mhm.
umwana wanjye nimba numva ndamukunda kandi naramukundaga sinjye niwe wamukundaga ababyeyi ababyeyi ko tutaramukundaga abavandimwe baramukundaga kuko namubuze satani yarampemukiye yari yabashije kunshaka arambona nanjye namubuze ariko yaciye mu myanya y'intoki nimba yumva amenyeye ko ababyeyi turacyariho n'abavandimwe bariho hari umwe yakurikiraga yitwaga bebe hari mu- mu- mukuru we mukuru witwaga azariya hari n'abandi bavandimwe bavutse nyuma atazi nimba nyumva kandi nimba ari n'umubyeyi waba umufite aho yaba ari hose imana izadushoboze kongera kubonana twagira ibyishimo byinshi kandi namwe ndabashimiye uko mwa- mwafashe mwabona izi nimero ntabwo nabashije ku- na- numvise njye numvagize mosembure uko mbabaza ariko numvise ko nta kindi mugiye kumbaza
Yego.
ahari wenda imana nibishaka tuzabona madamu mukantabana kumera ah, kuri wowe n'abandi babyeyi ntabwo ari wowe wenyine hari ababyeyi benshi babuze abana muri icyo gihe cyo muri mirongo cyenda na kane bababuriraho mu rwanda bababura babareba bamwe bagenda bababona batwawe n'ababyeyi bashakaga abana bakeneye abana bakeneye abo barera nabo Um, hari abo bana bakuze bazi ko hari ababyeyi babo batazi ko babyawe n'abandi reka dusenge dusabe cyane Rero ikintu kugira ngo kiri kumbabaza yego umva nimba unyumva ikintu kiri kumva nam- noneho ikibabaje ni uko namubuze ku munsi wo gutaha niba nyumva namubuze ku munsi wo gutaha sinzi nimba byibuka sinzi nimba guta umutwe rwose ubwo icyo nakubwira gusa eh, ni ugukomera ukizera ah, ikiganiro agasaro kaburaga eh, kigera kure cyane kigera kure ntikigera ku bantu gusa kigera no ku mitima ah, ah, ndahamya nkomeje yuko uyu mwana wawe niba akiriho ni nacyo nshyira imbere cyane niba akiriho uko biri kose eh, nta mwana wibagirwa nyina eh, nubwo bwose n'uwamureze yaba amwita nyina ariko ntabwo ako kantu kabahuza k'inkomoko kazabura ah, azaba nawe agushaka azakumva azakumenya ndi sinzi ko kuba byarafunze ntabwo nabimenya sinabimenya neza gusa imana yo mu ijuru ni- nibishaka kandi namwe imana izabashoboze hanyuma gusa ikindi nanone numva mu- mu- mubona abana bo mu mahanga ese bo mu rwanda bo bahuriye mu rwanda barababona baraboneka mu rwanda bari mu rwanda aho ngaho yego ngaho rero igihe kirageze kugira ngo ngusezereho Ntabwo atari bo mu Rwanda, ntabwo i- i- i- madamu igihe kirageze kugira ngo ngusezereho ah, kubera ko iminota dufite irarangiye Ah, unyemerere nkwifurize kurangiza ah, umwaka neza uyu mwaka dutangiye uzakubere umwaka w'ibyishimo nugira amahoro uzahure eh, n'uwiringiyimana jean pierre peti wawe eh, hanyuma aze asanga abandi nicyo nakwifuriza nk'umubyeyi ngaho rero ukomere ariko imana iguha umugisha cyane imana iguha umugisha
agasaro kaburaga
radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwihariko wa murisanga prosperi nsengiyumva atuye mu karere ka rwamagana umurenge wa gishari umudugudu wa rwagahaya arashaka kumenya amakuru y'umubyeyi we batandukaniye muri kongo numvise agasaro kaburaga numva ibyiza biberamo ibitangaza nibuka ko ari umubyeyi wacu twatandukaniye muri congo ndavuga nti reka nze yambaze uno mubyeyi venosite Ah, njya akora ubushakashatsi agashakisha nkareba ko yazaduhuza nawe tukabyina tukongera tukishima tukanezerwa ni ukubatuma no gushakisha umubyeyi wacu witwa rucamumeto bazile Mm, twatandu- twaburaniye muri congo muri mirongo icyenda na karindwi Eh, iki gihe ndibuka nari mfite nk'imyaka iri- irindwi ubu ubu ngeze mirongo itatu n'itanu Mm, yari umubyeyi mwiza ugira ubusabane ugira urukundo rwinshi yego umubyeyi w'inyangamugayo w'inya- ntabwo nabona uburyo umuvuga uyu yamuvuge Tumubura.
umuvuge ni umubyeyi wawe rwose muvuge Ni- urwe ni umubyeyi nawe n'abantu basigaye ubu ngubu nawe barabaza ati "Umubye- uwo mugabo uyu mugabo byagenze bite uyu mugabo yari umugabo w'imfura mbese muri make Mm,
yari umugabo w'imfura icyo gishyika gihora ku mutima ukomeza gutekereza uti n'umuntu n'umuntu twabonana duteye umuntu utashyinguye mm, uhorana ikintu ku mutima rogani uno musaza wakwiyambaza venosite akazamfasha akareba ahantu ya- yaba aherereye wenda niba akiriho imana ikimutije ubuzima ariko ku mutima numva mfite icyizere ko ariho mm. none se Mm.
mutandukana mutandukanira aho muri kongo hari hehe Eh, nyibutsa byagenze bite
hari bo mubyo nibuka neza ndumva niba ari gatare Mhm, mu nkambi ya gatare twari tugiye biriya kuntu bazaga ibisasu bikaza hakaza imiburumbagatanye muri mu nkambi ubwo bamwe baca aha abandi baca hariya mm,
tu- tuburana uko nguko tuburanye rero twebwe dukomeza dukomereza ahandi ubwo turakomeza turatatana turatatana kugeza ubwo dutashye twebwe mu rwanda mhm, ariko nyuma muri za turuka za bibiri abantu bakajya bahwihwisa amakuru ngo abaza za kongo burazavire mhm, cyangwa za, za mozambike mhm,
Eh, ariko nabegera nkababaza ntibampa amakuru neza hari n'abo nabajije ejo bundi nari nandikiye kuri facebook n'abantu se umusaza witwa gutya na gutya mwamumenya mm, bamwe bakampa amakuru y'ibice simbashe kubisobanukirwa neza ndavuga nti "Reka niyambaze n'umubyeyi wenda yaba afite ubumenyi bwisumbuyeho kubarenza kandi na radiyo ijwi rya amerika igera kure yego
wenda twazavuza impundu tukongera twishima tuka- tukagira umunezero mm. reka duhere ku baguhaye amakuru bakubwira ko ashobora kuba muri kongo oh, brazzaville Eh, bakubwiraga ko yabera ahageze ate ko yaba aherereye he uwayaguhaye uwumvaga ari umuntu ufite amakuru afatika koko oya nta numvise akekeranya Ya- Mm.
yaravugaga ngo yarabwiwe Mm, dore ngo yarabwiwe ntubaza se bakubwiye ngo iki nsobanurira neza menye gute umuntu yabaza ni hehe mu kahe gace nawe ntampa amakuru neza ndamubaza se muzambike uwabibwiwe n'iki bimeze gute ariko bose bakampa amakuru y'ibice nakongera kumubaza ntagire ikintu yongera kumbwira vuga nti nkomeze ntegereze nihanganye wenda tuzavugana ijwi rizagera kure noneho turebe niba twamubona warakoze gutegereza wihanganye nibutsa mbere ya mirongo cyenda na kane mbere y'uko muhunga mwari mutuye hehe
twari dutuye ubu ni mu karere ka kamonyi ubwo ni hahoze ari muri gitarama akarere ka kamonyi umurenge wa musambira akagari n'impushi
mu bantu mwabanaga mu nkambi ya katare mbere y'uko ibyo bisasu bigwa mugatatana mugahunga mu mukaburana nta bantu wibuka mwari muturanye mwari mwegeranye bashobora ndetse no kuba barahunganye na papa wawe bashobora kuzakumva bakakumenya bakamwumva bakamumenya ntawe wibuka ataranatashye mu rwanda ariko mwari kumwe aho ngaho mu nkambi ya katare
umuntu nibuka hari abantu bari batuye ubwo mbere byari gisenyi hari umwana nibuka wakomeza no ku no kunkora ku mutima nkavuga ni se uno muntu nawe umenya amakuru yawe byangwa neza hari umuntu bitaga niyo nzima niyo nzima twari twegeranye urabona amahema ukuntu abashinze inzu ku yindi tukajya dukunda kuganira twari turi mu rungano rumwe Eh, abo bantu tubaga niyo nzima irindi zina ntabwo mbyibuka abo bantu twari turi kumwe nibo muntu wakomeza kunguma ku mutima ndavuga nti sino kuki ntamenye irindi zina ngo nkomeze mushakishe ntamenye amakuru yiwe uburyo niba barasase amahoro Eh, nawe uwo nguwo numva ungaruka mu mutwe ngerageza kwibuka Eh,
wambwiye ko um, uyu musaza papa wawe ruca mu miheto bazile yari u- umu- umusaza yari umugabo w'indekwe ndende wari ko yari imfura um, ko abantu bamuzi ba- ba- bamuvuga neza bamuvuga ibigwi uyu mubyeyi wawe nk'uko uvuga uti mpora mbitekereza ko akiriho nkaba nizera ko nzahura nawe mu gihe mutarahura ah, nsenge yumva ah, niwo wabwiye ariko kandi nibyo uti ijwi rya amerika rigera kure ah, nakumva ah, mubwira iki kuri ku mutima mubwira amakuru y'aho i rwanda umubwire ikintu cyakuzinduye cyane uyu munsi ukaza mu kiganiro agasaro kaburaga
Eh, uyu mubyeyi wacu ruca mu muheto bazile ibaze na umuntu yansize nyiri umwa- badu- twatandukanye tukiri umwana w'imyaka irindwi kuba ugeze imyaka mirongo itatu wibuka iyo neza y'uwo mubyeyi bivuga uti uyu mubyeyi uyu mubyeyi mubonye hari ingororano ubona utamuha bitewe n'ukuntu n'icyo gihe gito mwamaranye uburyo mwa uburyo yabareze uburyo izina yasize abantu bamuvugaho uburyo uburyo yagiraga inama abandi bagabo hari abasaza tujya duhura akavuga ati rimwe ni runaka ti tiso yari umugabo yari umugabo mwiza cyane Eh, icyo mbese hari sinzi ikintu mbona namwitura iryo shimwe cyo kuvuga ko yabaye umuntu w'umugabo yareze neza twarakuze Eh, muri icyo gihe gito nyine nubwo atabashije gukomeza kuturera ariko ko turi abavandimwe twese turiho n'umukecuru mbese n'ubu ntabwo mba- ndumva nta nta jambo mbese ryamuvuga neza no kumubwira uburyo uburyo uburyo umutima hasigaye icyo cyuho n'iki cyo uvuga ati amakuru muzehe amakuru bimeze bite Mm, ayo arakwiye ariko se birashoboka ko nza gutanga kumenya amakuru ye nkazavugana nawe imbere yawe Eh, nindamuka mubonye ijambo rya mbere ntumye nzamubwira n'irihe
ndagukunda cyane ndagukunda ndagukunda kandi ni uku- ni ukumubwira ko mbese urumva ni urukundo ni uku urukundo mm, no kumwereka ko mbese ni urukundo ni urukundo Mm, rurahagije kandi iryo ni ijambo rikomeye cyane yumva urwo rukundo ni narwo rukwiye gutaha mu miryango y'abanyarwanda aho bari hose muri kino gihe eh, cya noheli no kurangiza umwaka Eh, ndagira ngo soze ikiganiro nawe nkwifuriza ku kugendera mu rukundo ugatanga urukundo ukagwiza urukundo nkwifurije kuzagira umwaka w'urukundo uzawugiremo amahoro menshi ngaho rero urakoze cyane kuba ukunda ikiganiro agasaro kaburaga ngusezeyeho amahoro y'imana
murakoze namwe imana ikomeze ibayobore muri byose kandi bifurije noheli nziza n'umwaka mushya muhire
agasaro kaburaga kabonetse
nari nabibasezeranije mu ntangiriro z'iki kiganiro turakira mugenga safari oscar atuye mu karere ka muhanga umurenge wa shyogwe akagari ka ruri umudugudu wa ruhina arishimira ko agiye kubonana n'umwana we yari amaze imyaka makumyabiri n'irindwi atazi amakuru ye uwo mwana na- ntabwo muzi mu by'ukuri ntabwo muzi yewe nabonanye na nyina na- nabonanye na nyina icyenda na gatanu yego icyo gihe nari seribateri Mhm.
Eh, noneho ah, kuva icyo gihe ntitigeze tongera kubonana Mm.
Eh, noneho nyuma di pasaje nciye ahantu nabaga hafi Mhm.
nza kumva ba- barambwiye umuntu tuba duturanye w'umukobwa arambwira ngo hano haciye umuntu ufite umwana usa n'uwawe Mhm.
w'umukobwa Yego.
Ba- bamwita umugongo Mm.
mama we niwe wa- niwe wari muheza Mm.
Eh, abari kwambwira kuva icyo gihe kugeza na n'ubu uwo mwana sinigeze mukubita amaso none nyina muhura mwahuriye he kandi nyamirambo hari mu wuhe mwaka icyenda na gatanu amazina ye urayibuka cyangwa se warihitiraga ntabwo Na- umwibuka ntayo nzi mu- ntayo nzi mu by'ukuri ntayo nzi warihitiraga ntayo ntayo nzi kuko ntabwo twigeze twibwirana n'icyo gihe urumva umuntu twabonanye gutyo dipasaje ndamwaboroda nyine bicamo basi aza- aza kuba a- asenti aratwita Mm. none icyo gihe Eh.
wari umusore wari ufite imyaka ingahe njye nta umusore nari mfite imyaka mirongo itatu hanyuma uwo mukobwa ntiwamubajije akazina uvuga uti ni maderena ni francine ni francoise ni bera na keza nta- nta- ntacyo uzi amazina yiwe mu by'ukuri ntayo nzi nigeze no- menya amazina bamwise mama we yamwise ariko se yari atuye hafi ya he mwahuriye i nyamirambo hehe Eh, namubonye gutyo dipasaje nk- nka kwa kundi umusore abona umukobwa mm, akumva aramukunze mhm, eh?
mm, Eh, niyo ndamuhaborda nyine bya bindi by'ubushi by'u- by'abasore eh?
mhm.
tubona na uwo munsi ara- ara- ara- ahita aragenda nanjye ndagenda Mm.
nanjye eh, nyamirambo hafi ya- ya club rafiki hafi ya club rafiki Eh, Mhm. none nta gahunda icyo gihe wari ufite yo kujya mu kindi gihugu yo kujya i burundi cyangwa se uganda oya kuko na- na- nari mvuye iburo ntahutse Mm.
eh, ngiye gushaka eh, ntahutse nka- nk'abandi ba- batahutse aha ku buryo bashobora kuba batekereza yuko wabyaye umwana ugasubira i burundi bari- bakekaga ko washobora kuba uri umurundi we muri icyo gihe umuntu wumvise ikiganiro cyawe nawe watanze Mm.
niwe wambwiye yuko yumvise icyo kiganiro gitambutsa noneho ah, yumva bav- avuga izina ryanjye kubona umukobwa urimo urashakisha umubyeyi urimo urashakisha papa wiwe Eh, urumva yego ariko avuga yuko ngo a- yifuza kumwereka ko muri icyo gihindo aba mu bugesera akavuga ko yifuza kukwereka abuzukuru
abuzukuru ibyo byonyine yego
Ah, none se wowe umaze kumva i- ayo makuru bakubwiye yuko umwana wawe umaze imyaka hafi mirongo itatu ah, ubyaye agushakisha ashaka kukwereka abuzukuru u- u- wumvise umeze ute mbo- numvise nishimiye uwo mu- uwo mupapa wumvise icyo kiganiro Mm, amaze kubinjirizaho vurema mu by'ukuri numvise ishimye mm, ariko kubera ko nari nzi nyine ko uwo mwana ariho n'uwo mu- mukobwa babonanye nawe mbere eh, yari yasobanuye ko ari umubyeyi wa- waciye aho ngaho aka- aka- aka- akaba yari ahetse umwana umwana bisa eh?
mm, kubera ko uwo mukobwa tuba duturanye we yara- yaranzi yatubanye hafi umwa- umwaka ah, cyangwa amezi hafi icyenda aho ngaho eh?
mhm, ariko nyuma yaho tuza ku- kuyimuka turaza mm, Eh, yimukira ahandi i nyakabanda hafi ya nyamirambo
mhm, ariko kugira ngo tubonane nawe bi- bi- bi- biragorana yego igihe byaragoranye nta- ntabwo twabaye tukibonana nawe icyo gihe nibwo naciye aho ngaho dipasaje nitambukira nirenganira noneho uwo mukobwa ambonye arampamagara ngo nyamara hano haciye umuntu uhetse umwana umuswa mm, avuga ko ashaka umuntu witwa oscar yego niryo zina uwo mu- uwo mubyeyi yavu- yavuze uwo mukobwa mm.
Eh, wari uhetse umwana
ariko se mugenga ko hari abagabo bamwe si benshi ariko babaho um, babyara bakareterera iyo abana babashakisha hamwe bakavuga ko batabazi eh, bakavuga bati ibyo ntibindeba narashatse nabyaye abandi bana Eh, wowe kuba ushyiramo imbaraga kugira ngo umenye uwo mwana wawe aho aherereye u- ubiterwa n'iki urashaka kumushyira mu bandi ni umwana ni ikintu cyari kikuri ku mutima iyi myaka yose uvuga uti narabyaye sinarera ni ni- ni iki kibigutera Ah, mu by'ukuri nifuza kuba kubona umu- uwo muryango uwo- uwo- wanjye Hmm, Nta ki- nta kindi hmm.
Ah, ku buryo n'umuryango wawe aho ngaho i muhanga nawo witeguye kumwakira eh, eh, ya- nawo nawubereka Hmm.
Ah, ubu se mugihe mutarahura bi- tuzagerageza kubikora muri kino gihe cya noheli no mu kurangiza uyu mwaka kugira ngo o, mwishimane Eh, a- ariko se mugihe mutarahura ah, ngaho ufite amasegonda mirongo itatu igihe kiradushiranye eh, musuhuze musuhuze mubwire icyo ushaka kumubwira mu gihe mutarahura ariko ni vuba umusuhuza namubwira ngo yambu cyane eh, ko kandi nifuza ko twabonana nawe mu by'ukuri na- na- na- nkabona abo bazukuru banjye tukishimana nabo
ngaho rero umugenga safari oscar nkwifurije kurangiza umwaka neza ugire amahoro y'imana nawe ama- amahoro amahoro agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru mwese mwese mbifurije gusoza umwaka neza no gutangira bibiri na makumyabiri n'itatu mufite icyizere cy'ubuzima no kongera guhura na banyu naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana na na na